The time has come for me to bring to you the first performance of Quarro Band. If you're ready, please make some noise and welcome the Quarro Band! Hey! say a quick, quick, quick. Hey, she don't quick, quick, quick. She a quick, quick, quick. Hey, paro de, paro de. Paro gandhi, kai na vide ya. Sariki daya, kai na vide ya. Paro de, paro de, na vide ya. Hey, abalo gandhi, go a place Goja. And them na rejoice. You better ready for marriage if you give the girl belay. mireli tukwanu iseja nomukanu sikwenikwate kweneka kone tukwege keneka inomukwege ipikena iboke enhonyo ekwo sinakwekwe with selling it to his contacts. And into the water we cost to. We don't know who do the cost to. We don't know who police they talk to. One of them with the boy they set to. If sound for fire, he tend to. not ever dash me tend to. I don't know which prison he went to. They temper on my get to. Sally come with a shiva. Falling like fever. All the food that they give her. Body just still like beaver. Yes, yeah.

I'm so happy. My body is sweating me. Please clap for these people, Father. Clap for them. Poirot, take eh, a wow. Ah, ah. See the way two seconds they monetize my stage. Yawa. You when the party money, I know you. I get family problem. Don't follow to my phones. Your Excellencies, please celebrate yourself for me. <laughs> you will not know how happy I am. I just there for my room since my mind they shake. I see people go kwang, not go kwang, una kwang, and una kwang quick. Make una kala for myself. <laughs> Welcome to this comedy show. I promise you, you are going to laugh non-stop. I want to start performing. Are you ready? This country don't rugged. Things are happening. Things that you can't imagine. Do you know that angry too much for this country now? People they still waiting they no need. Some days ago for Karimowanga, stand up, cheap person bin. As we did the complaint, we come catch the guy when tip the dustbin. Why you go tip person dustbin? He say no, I just want to waste her time. you never even see. At the talk of Karimona, they love Karimona, dangerous place. Oh. Karimo, where them go rob you, chop your food, still write you love later. Your consistency like, oh boy, you they cook, I beg. How you tell no say we like pepe? condom ha you know wetin be poverty you know next time you get the way you go broke you go dey ask your girlfriend whether you get another boyfriend wey go borrow una money you know <laughs> you know, know wetin be poverty god forbid bad thing hungry na your mate these people they hungry for this town o forget the package you know one of my neighbor hungry beat am him kill him security dog chop the guy say it's better my stomach is secure than dog secure me. You know it be on. E get the way hungry go beat you as a man for this time. You go sit down for Okada and sweat go dey smell like suya. Yawa. This country is so rugged. There are people you must not try for this Buhari regime till Buhari go promote. You see people when they for Twitter, avoid them. Twitter people, terrible people. They too no book for my liking. Na so one can go right. I have never seen an Hausa madman before. Somebody can reply him, LOL. Now the next person when they call mad person here, oh, you have been seeing Hausa madmen, but you don't believe they are mad. Now them they drive Okada. <laughs> and no be lie o, oh, you don't see Hausa Okada men, nobody get my reach them o, oh. you go just see. Ogasha is see and driving right. This trailer should have bullied me. I the gole should have bullied I won't follow under now. Very anyhow, people. You know what we have in Abuja here are bike men. The difference between bike men and Okaza. Let me explain. What bike men? Their speed, you know, they pass 40 speed limit, kilometer, I no to go school like that. 40 kilometer watch Okaza as in the choirs ago. Then the choirs ago. Only then get useless mind. For Kano especially, Okaza, you go just see him. He go just look you. He go look down, go take trailer. Who they drive Okada, go the one who they drive trailer. Hey, be like sending the worry you go banza go jam you and shake. Very anyhow people. <laughs> and nothing pain me pass. Some of them they go chop garlic, chop suya, chop onions mouth go dey smell like cupboard you no talk to them. they want to dey discuss with you most especially that time wey buhari win im first election watch them na pan oga yane you na apc ko pdp you say my brother i'm not a political somebody say you mean it you turn face oga you dey hear me wetin dey worry you. <laughs> yes. That man, when I see you come outside with na the papa wey bone me be that. Mona clap for my papa. Where is Mr. Oguche? Stand up. Mona clap for him. You know, eh? The way my father address with Agbada, somebody would think he's a politician. Nothing. <laughs> nothing, no shishi. He no get shishi. <laughs> na so kogi mende o. They no go get money They go use They go sew cloth three thousand put starch eight thousand. <laughs> I see you. I see you. Chairman CEO Simon Global Concern. Kill up with this man. This man, she is man enough. God bless you. God bless you. I appreciate you. Talking about my father, I also have my mother here. My mother did not come to my show last year. I will tell you why. Please clap for my mother. We see my mother the way she slim now. They will think say na so fine, Na so then they for worry you. They know the part. <laughs> and I have my bosom. You know the way I, the family I come from. I come from a polygamous family. The way my polygamous family is, go. Oh, You will love to be in a polygamous family. My stepmother is a clap for my stepmother. Very lovely. <laughs> Thank you. Hey, <laughs> eh, no, let me tell you one beautiful thing. Is it that my father you see there? Fear that man. My father, my father born us, born us. Sometimes I can't tell my father say, why you go born us plenty like that? Kogi men can have excuse for anything. My father when look at me, he said, Now you poor some. I said, Why? He said, When they burn you, you were too oily. I said, Why? He said, I couldn't tell myself, say, I was born picking where she find. Now I make I the bone, the bone, the bone, the bone, the bone. Out of say my father when the born others, my father waiting show come as in the fine fine picking as the, the born at the fine past then then the born at the <laughs> Mark, I shock you. My father, out of surprise, they come born our last born. That one when she come pick money for here. The boy come too fine. My father come surprise. Out of say my father surprise, my father come name our last born. Namibi this. <laughs> you see, you know the reason why I not let my mama come my show last year. Some people were asking me, "Where is your mama?" I will tell you why. My mother too they laugh. I dey fear make my mother no go paint. I no know how my father tell phony. Where he go just crack joke, my mother laugh, she faint. No be joke o. Oh. True life story. As my mother wake up, my mother come dey advise my father, this your comedy career, e be like say you go dey follow Serikin Daria dey